bakunzi b'ijwi ry'amerika kubera ibihe by'ubukonje bukabije buvanzemo n'urubura abanyamakuru bacu ntibashoboye kuza ku kazi kubera izo mpamvu zitaduturutseho mutwihanganire tubasubirijeho ikiganiro cyatambutse murabyumva ntabwo twakira amatelefone ariko rero tubashimiye kuba mukomeje kutuba hafi no gukurikira ibiganiro tubagezaho
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu mu kiganiro murisanga uyu munsi turaganira ku cyemezo giherutse gufatwa na minisiteri y'uburezi mu rwanda abashinzwe uburezi bemeza ko kigamije kureshyeshya amashuri yose ya leta nayo ifasha ikiganiro kirambuye kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muragikurikira mu kanya kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi no ku mirongo migufi shortwaves mu burundi turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze mwese kuri radiyo yanyu ikiganiro murisanga nk'uko nari mbivuze mu kanya uyu munsi turaganira ku buryo bushya leta y'u rwanda yashyizeho bwo gushyira abanyeshuri mu bigo bazigamo ni icyemezo cyafashwe ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka ushize bibiri na cumi n'umunani cyafashwe na minisiteri y'uburezi abanyeshuri bari basanzwe bashyirwa mu bigo n'abayobozi b'ayo mashuri umutumirwa wacu uyu munsi ni dogiteri irene ndayambaje arabaha rero ibisobanuro mwifuza kuri iki cyemezo reka rero twakire umutumirwa wacu ntabatindiye bwana ndayambaje muraho neza murakomeye muraho cyane umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire kuri namwe ye ikaze kandi kuri radiyo ry'amerika nkaba ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye abakunzi b'iyi radiyo guhera rero mu ntangiriro z'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda dutangiye ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza uburezi mu rwanda guteza imbere uburezi mu rwanda reb cyangwa reb ikigo mubereye umuyobozi mukuru nicyo cyahawe inshingano zo gushyira abanyeshuri mu myanya mu gutangira mwatubwira intego minisiteri y'uburezi yari ifite mu gufata iki cyemezo
murakoze cyane mu by'ukuri nk'uko mubizi ikintu kimwe leta y'u rwanda ishyize imbere mu guha amahirwe amwe abana b'abanyarwanda aho nyuma y'urugendo rurerure twagenze rwo gushyira abana mu mashuri no kubashishikariza kumenya agaciro k'ishuri ndetse banahabwa amashuri bagomba kwigamo hageze igihe noneho kugira ngo ireme ry'uburezi ribe rimwe mu mashuri yose aho rero niho minisiteri y'uburezi yavuze iti nta mpamvu yo gusumbanya amashuri n'ataragera ibipimo byo hejuru mu bijyanye n'ibikoresho ayo mashuri ashyigikirwe ahabwe n'ibindi byangombwa byose kugira ngo nayo ayo mashuri ashobore gutanga uburezi bwifuzwa hano iwacu mu rwanda aho rero niho hashingiye mu by'ukuri bavuga bati ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu rwanda nicyo kigiye kujya gishyira mu myanya abanyeshuri aho noneho tugiye kujya ndetse twanatangiye kwifashisha inkingi eshatu iya mbere ni uko abanyeshuri bagenda bitwara mu bizamini icya kabiri uburyo iyo abanyeshuri bitegura gukora ibizamini bya leta bagira ubusabe umunyeshuri akavuga ati ndifuza ko nyuma y'iki cyiciro ndavuga wenda gisoza amashuri abanza agana mu mashuri yisumbuye ati ndifuza kuziga mu kigo iki n'iki iyo arangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye agomba kuzakomeza mu cyiciro cya kabiri akavuga ati ndashaka no kuzajya muri combination iyi n'iyi birumvikana ko ubwo busabe nabwo ni inkingi ya kabiri tugomba kwitaho iya gatatu noneho ni ukuvuga ngo ni hehe hari imyanya urumva ko ushobora kuba waratsinze utsinda ku gipimo runaka ushobora kuba warasabye ikigo runaka ariko noneho hari n'ahantu hari imyanya noneho kuba rero tugomba kwita kuri icyo kintu cyo kugira ngo hari imyanya imyanya iri mu mashuri yose hari ya yandi yari asanzwe azwi cyane hari n'aya ngaya yubatswe mu gihe cy'uburezi bw'imyaka icyenda ndetse na cumi n'ibiri kandi n'ayo mashuri nayo nk'uko tuyavuga agomba guhabwa imbaraga birumvikana ko rero mu by'ukuri niba amashuri agomba guhabwa imbaraga niba ayo mashuri yishyurirwa icyo nakwita abarezi abarezi buriya mu mashuri ya leta ndetse n'afashwa na leta bishyurwa na leta ijana ku ijana niba ayo mashuri agenerwa imfashanyigisho n'integanyigisho hageze igihe nayo kugira ngo rero ahabwe noneho n'abanyeshuri mu buryo bungana aho ba banyeshuri navuga baramenyere kujya mu mashuri yandi amaze imyaka myinshi birumvikana ko burya iyo mugiye mu ishuri muri abanyeshuri b'abahanga gusa n'icyo kigo burya ntabwo gikora cyane ntabwo kivunika ahubwo n'ubundi kizakomeza mu yandi magambo cyitwa ko ari icya mbere kandi kigakora cyane mu gihe hari ishuri wenda ryaba yakiraga mu myaka yashize abana batatsindiye ku gipimo cyo hejuru bigakomeza kugaragara mu ya nyuma kandi mu by'ukuri biturutse yuko wenda n'abanyeshuri yakira ari abanyeshuri badashoboye cyane igihe kiba kigeze rero kugira ngo nabo abanyeshuri badatsinda ku gipimo cyo hejuru bahabwe ya mashuri yamwe mu mitwe y'abantu cyangwa abantu baramenyereye kugira ngo ayo mashuri nayo ahabwe umukoro wo kuvuga ngo noneho niba tubahaye abanyeshuri bo mu byiciro bitandukanye kubafasha muto kugira ngo mugume mutsindisha ijana ku ijana hanyuma ayo mashuri se wenda atarubaka izina cyane iyo tubahaye abanyeshuri batsinze ku gipimo kirengane n'icyo hejuru ni gute mubafasha namwe mugakora iyo bwabwa kugira ngo batasubira inyuma aho ngaho rero mu rugendo kugira ngo amashuri yose afatwe kimwe aho ngaho byavuye kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kureberera uburezi bw'u rwanda tutavuga ngo turavangura amashuri kandi yose ari aya leta cyangwa se afashwa na leta bavuga uti iby'ibanze byose bigomba kuba kimwe muri make icyo twakwita mu cyongereza ngo input zagombye kuba zimwe hanyuma abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abarezi bakatwereka icyo bashoboye noneho muravuga muti ni uguha amahirwe angana abanyeshuri b'abanyarwanda abana b'abanyarwanda hari utwandikiye kuri facebook abaza ati yitwa jean damour ndikumana abaza ati ese abanyeshuri barangije tonkoma bo bazashyirwa mu bigo ryari cyangwa se baziga mu bigo basabye buzuza amafishi yo gukora ikizamini cya leta aho ngaho namusubiza yuko uyu mwaka dusoje w'amashuri ya bibiri na cumi n'umunani nawo wabayemo impinduka zikomeye aho uburyo bwo kwandika abanyeshuri bazakora ibizamini ndetse no kugira ngo bandike amakuru y'ibyo bashaka kuziga mu myaka ikurikira byagiye mu buryo bw'ikoranabuhanga birumvikana ko nta fishi rero bigeze buzuza ndetse natwe uburyo bwo gutangaza amanota yabo ndetse n'ibigo bagomba kwigamo twakoresheje ikoranabuhanga ubu ngubu tuvugana kugira ngo umenye ikigo ugomba kwigaho ndetse n'amanota yawe ukoresha telefone cyangwa se ukinjira ku rubuga rwa cyangwa se ashyire kode ye mu buryo bwa kwandika nka sms ubwo niba ari toronkome cyangwa se orevo ubwo yandika s gatatu akohereza kuri magana ane na mirongo inani n'icyenda akoresheje umurongo wa emutiyeni ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa ntabwo ari uburyo bw'amarisiti cyangwa se za fomuze twageze mu buryo bw'ikoranabuhanga
hari rayisi noneho we yabazaga ati mbese guhinduza ikigo biremewe bitewe n'uko ushobora kuba waroherejwe ku kigo gihenze nta bushobozi ufite
urakoze cyane guhinduza ikigo birashoboka ariko ku mpamvu zikomeye byumvikanaho noneho leta ivuga ati ibigo byose bigomba gufatwa kimwe ntabwo umuntu agomba kuvuga ati iki kigo singishaka kubw'ibyo mwe kukinyoroherezaho ariko impamvu zikomeye nk'izo nsobanura kandi turimo kwakira hirya no hino mu turere ni nk'umubyeyi ukubwira ati ngewe mfite umwana agira uburwayi ubu n'ubu byaba byiza mutamujyanye kure yanjye akazajya yiga ataha cyangwa se akiga hafi y'ahantu hari ibitaro kugira ngo azashobore gukurikiranwa kandi ibyo ngibyo nabo ntabwo bitubwira amagambo ngo byemerwe abagomba kuba afite dosiye medikari ibyemekana ese muri make atari ikintu umuntu ahembeye ako kanya ni ibintu mu by'ukuri biba bigomba kugaragara ko ari impamvu ikomeye kandi natwe nk'abantu ibintu tuba tugomba kumva kuri uwo munyeshuri wari uvuze ati ibijyanye n'amafaranga ikigo cyaka ashobora kubera umubyeyi imbogamizi yo kohereza umwana we ku ishuri kugira ngo niba mwarakurikiye ibyatangajwe ejo na minisiteri y'uburezi ndetse hari n'itangazo ryasohowe babuza abayobozi b'igihugu mu mashuri kuzamura amafaranga y'ishuri uko biboneye mu by'ukuri hari hamaze kugaragara akajagari aho umuyobozi w'ikigo cy'ishuri yicara iwe mu biro cyangwa se agahamagara komite y'ababyeyi akayibwira ati ndifuza ko tuzamura amafaranga ya n'aya atari ibintu byanyuze mu nama y'ababyeyi ngo ababyeyi bose babyemeze banarebe n'inyungu bifitiye uburezi bw'abana ibyo ngibyo mu by'ukuri bikaba byakoma mu nkokora y'amahirwe tuba twahaye abana mu burezi ndatanga urugero izo mpapuro zohererezwa ababyeyi zari zimaze nko kumenyerwa cyane nka za babyeyi hari nk'aho usanga umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yaravuze ati muzane amafaranga y'amapave ndavuga amapave ni aya ngaya yifashishwa mu gusasa mu mbuga z'ahantu ugasanga mu by'ukuri amapave ntabwo ari cyo kintu cyari kibangamiye imyigire n'imyigishirize hari n'aho noneho unasanga bacaga ababyeyi amafaranga bita ngo ni ay'uruzitiro kandi ikigo urebye gisanzwe gifite na rwa ruzitiro andi mafaranga nayo kugurira umuyobozi w'ikigo cy'ishuri imodoka kandi ukabona mu by'ukuri iyo modoka n'abahize mu myaka itanu itandatu bakomeje kuyigura kandi iyo modoka ntiragaragara ukazibaza n'ayo mafaranga niba mu by'ukuri atarangirira mu mufuka y'ubuyobozi bw'ikigo cyangwa se hari n'ikindi akoreshwa atari cya kintu cyari kigambiriwe niyo mpamvu rero minisiteri y'uburezi yavuze ati agomba gucika akajagari mu guca amafaranga ababyeyi ndetse no kureba yuko n'ayo mafaranga yemejwe aba ari mu nyungu z'ababyeyi aba ari mu nyungu z'uburezi kandi ko na mbere y'uko atangira kwishyurwa yemezwa n'inama njyanama z'uturere ko ari zo zireberera uburezi muri gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage Ye. Ah, nongere rwose mbashimire kuri ibisobanuro murimo kuduha Ah, nibutsa kandi ko ah, dogiteri irene ndayambaje uri umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu rwanda reka ngo tunyarukire ku mbuga nkoranyambaga ko wavuze namwe murazifashisha cyane noneho twakire n'abakunzi b'ijwi rya amerika barimo kuduhamagara bifuza kugira icyo babaza ariko mbisabira nanone kuza kwegera telefone kuko hari aho ijwi rigeraho rikaba ritoya ntitubashe kumvikana kumvikana neza reka rero twakire jean claude jean claude uranyumva
ndabumva wiriwe neza
mwiriwe Eh, ikibazo cyawe utubwire n'aho uherereye niba bishoboka Eh, ne- nerereye mu bugesera yego mu murenge wa rweru Mhm.
mu isantere ya mujwira ariko hari urusaku rero inyuma yawe
Eh, ni- ni ukuvuga ngo
ubanza ufite radiyo irimo kuvuga jean claude wayigabanya iyi nagiye kure yayo Eh,
Mm. noneho ikibazo cyanjye giteye gitya hari ikibazo cy'abanyeshuri bakoze torokome n'ikizamini cya leta batigeze basohoka Eh, kandi hari ibigambo bijya bivugwa ngo hari igihe abarimu baba bakopeje ni nk'izo ngamba nka minisiteri y'uburezi mufite kuri abo bana ese amanota yabo baramutse baje nko kuri rebu bayabona bimeze gute
eh. uretse mo- ba- agusubize ubwo ube ube ugumye hafi niyagira ikindi kibazo yifuza kubaza Eh, kubaze Eh, nimumusubize bwa ndayambaje murakoze cyane Eh, uwo jean claude uri bugesera abajije ati se abo ngabo amanota yabo atasohotse nibyo koko ku munyeshuri wagaragayeho gukopera cyangwa se gukopezwa amanota ye arafatirirwa ndetse ni ukuvuga ngo ntabwo aba ari mu bantu bemerewe gutambuka icyo cyiciro cy'amashuri ubwumvikane ko agomba kuzagaruka umwaka ukurikira akabazwa ariko nk'uko byagaragaye by'umwihariko muri uyu mwaka w'amashuri ya bibiri na cumi n'umunani abanyeshuri abakopejwe cyangwa se n'abakopiye ahanini byagiye bituruka ku babaga bahagarariye ibyo byumba by'ibizamini akaba ari nayo mpamvu rero twanarenze kuvuga ngo abanyeshuri amanota yabo ntasohotse ahubwo noneho tugenda gukurikirana babariza urumva ko abanyeshuri bagizweho ingaruka nta mpamvu yo kugira ngo noneho babarize babe bahagarariye ibizamini muri bya byumba bo bagumye bidegembya cyangwa se babuze amahirwe abana bo gukomeza hanyuma bo ntibagire ingaruka zo mu rwego rw'akazi zibageraho niyo mpamvu amadosiye y'abo barimo twashyikirije inzego zibishinzwe no kugira ngo n'uwo muco ucike burundu
ye bivuze ko bazakurikiza ikizami ubutaha nk'izo ngizo zabaye nkeya Mm.
ariko n'ubwo zaba nkeya nazo ntabwo ari zo kwihanganira Mhm. Eh, jean claude urasobanukiwe
mfite n'ikindi Eh,
Mm. ni ukuvuga ngo hari ingorane y'ibitabo ugasanga nka karikiramu yahindutse abanyeshuri bari kwiga nta bitabo kandi bakabazwa m- ku bintu badafitiye ibitabo icyo cyo nka minisiteri y'uburezi ni izihe ngamba yaba iri gufata kugira ngo bizaboneke noneho hari n'ukuntu uri gusanga nk'abantu bapfunyika amandazi imyunyu imiceri ugasanga bari gupfunyika mu bitabo ese ni nk'izihe ngamba barimo bafata
gupfunyika mu bitabo urashaka kuvuga iki
ugasanga ibitabo babikozemo za mvirope bapfunyikamo ibiribwa bacamo impapuro se Eh, ugasanga mu mabutike iyi amvirope bakoresha ni ibitabo by'abanyeshuri
Mhm. icyo ni ikibazo gikomeye Eh, Na- mm.
bwana ndayambaza mubaze ni Eh.
izihe ngamba bari gufata kugira ngo ubw- uburezi bugire ireme
Eh, i- icyo nabanza kumusobanurira ubu ngubu ni uko mu by'ukuri eh, nk'uko biteganwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge ntabwo hemewe ko umuntu yapfunyika ibiryo cyangwa se ibiribwa mu kintu kitizewe gufata rero urupapuro rwakoreshejwe cyangwa urw'igitabo birumvikana ko ntarwo ubwarwo icya mbere uba wangije umutungo w'uburezi ariko nawe bya bindi baba baguhaye ntabwo beremo ikintu cyiza byunganira integanyanyigisho ni uko by'umwihariko muri integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi yatangiye mu mashuri y'u rwanda mu mwaka w'amashuri na cumi na gatandatu uyu nguyu navuga ko umwaka w'amashuri bibiri na cumi n'umunani wari umwaka wo kureba aho igeze ishyirwa mu bikorwa cyane yuko abayikuriyemo bari bayimazemo imyaka itatu yatangiranye rero birumvikana uwayitangiranye mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye ubwo yari ageze mu mwaka wa gatatu agomba kwibazwaho zimwe mu mbogamizi zabayeho nk'uko nawe yazivuze ni uko hari ibitabo bimwe bitashoboye kubonekera ku gihe ariko ntabwo byabujije abarimu kwigisha bitewe n'uko iyi nteganyanyigisho ishingiye ku bushobozi buriya ifite ibintu bitatu harimo ikijyanye n'ubumenyi byumvikana ko ubumenyi bwo ntabwo buba bwahindutse kubera ko dufashe nk'urugero mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza niba rimwe dutanyijeho rimwe ari kabiri ni ukuvuga ngo ku rwego rw'ubumenyi nta gihindutse iyi nteganyanyigisho ishingiye ku bushobozi ikintu yazanye cy'impinduka ni uburyo bwo kwigisha kugira ngo umunyeshuri abone skills cyangwa se competence cyangwa se ubumenyingiro ndetse binajyane n'icyo twita ubukesha cyangwa se values kuba rero hari ibitabo bitabonekeye ku gihe ntabwo byakagombye kuba byarakomye mu nkokora ibijyanye n'imyigishirize cyangwa ishyirwa mu bikorwa by'integanyanyigisho cyane ko n'abarimu bahuguriwe uburyo bashakisha ibyo nakwita ubumenyi hirya no hino mu mavomo y'ubumenyi haba kuri interineti ndetse no kwifashisha n'ibitabo byari bisanzwe mu mashuri gusa nk'uko tubyemera natwe umunyeshuri yakagombye kuba afite igitabo cye ntabwo se na mwarimu akagira igitabo cye ari nayo mpamvu mu rugendo rushya minisiteri y'uburezi yabonye ko bimwe mu bitabo kuba bitarabonekeye ku gihe byagiye bituruka y'uko ibitabo byahendaga leta aho mu by'ukuri twakoreshaga abanditsi b'ibitabo abenshi ari n'abantu mvamahanga ugasanga ibiciro byabo biri hejuru ubu ngubu ibitabo byose biri mu mashuri y'u rwanda ni umutungo bwite wa reb byumvikane ko noneho byandikirwa mu gihugu bikandikwa na reb ndetse n'ubu ngubu tuvugana n'ibyo bitabo byose byarimo amashuri abanza n'ayisumbuye byagezwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ku rubuga rwa reb Ah, byumvikane ko rero kuba noneho byarabonetse n'uburyo bw'ikoranabuhanga utavuga ngo ntufite igitabo kubera ko icya gitabo n'ubundi nubwo biri mu buryo bw'ikoranabuhanga cya gitabo uragifite kandi na rya koranabuhanga ririmo rigenda risakara hirya no hino mu mashuri haba mu mashuri abanza hari gahunda ya mudasobwa kuri buri mwana ndetse n'amashuri yisumbuye tuyafitiye gahunda yita smart classroom tumaze kugeza amashuri arenga magana arindwi na cumi na rimwe ngubu tuvugana Okay.
bakunzi b'ijwi ry'amerika kubera ibihe by'ubukonje bukabije buvanzemo n'urubura abanyamakuru bacu ntibashoboye kuza ku kazi kubera izo mpamvu zitaduturutseho mutwihanganire tubasubirijeho ikiganiro cyatambutse murabyumva ntabwo twakira amatelefone ariko rero tubashimiye kuba mukomeje kutuba hafi no gukurikira ibiganiro tubagezaho reka twakire noneho na seremani seremani urahagana he?
mu rugesera mu murenge wa rwera Eh, ikibazo cyawe okay ntabwo ndi bujye kure y'ikibazo cya korode Mm.
arakoze cyane minisitiri w'uburezi ku busobanuro bushimishije bwiza kandi aduhaye ikibazo cyanjye kiragira giti ni umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi izi witi ariko si ndi bujye cyane y'ikibazo combination in rfk english nyarwanda french banjye jean claude nagira ngo ansobanurire ku kibazo kigira giti ubundi bajya guhindura iriya niyo karikiramu bari babitekerejeho sinzi uburyo nabyita nimba nabyita nko guhuzagurika reka banza akubwire mbere y'uko byita guhuzagurika kandi wari umubajije icyo ba- niba barabitekerejeho yego murakoze Ye- arakoze cyane Eh, buriya integanyanyigisho nayita ko ari nk'ibere umwana agomba konka kugira ngo akure integanyanyigisho rero mu by'ukuri niyo iba ihatse ibyigwa byose kandi mu by'ukuri kugira ngo ikorwe hubakirwa ku byo igihugu kiba gishaka cyangwa se n'icyo igihugu kiba gishaka ko abayikurikira cyangwa se abayizemo bazaba byo twari tugeze ahantu rero mu by'ukuri abantu bavuga bati kuba umuntu yarize ntabwo bihagije ahubwo agomba kuba anashoboye gushyira mu bikorwa ibyo yize muri make hakeneye ikintu bita kompetansi kuvuga rero yuko ari ibintu byo guhuzagurika ntabwo ariko byagenze kubera yuko hari icyo nakwita saveyizi cyangwa se ubushakashatsi butandukanye bwari bwarakozwe bukerekana yuko ubushobozi bw'abarangiza ibyiciro by'amashuri atandukanye bukiri hasi kandi ubukungu bw'igihugu bugomba gushingira ku bumenyi aho rero niho havuze havuye igitekerezo cyo kuvuga ngo tugomba kuva mu cyitwaga knowledge based curriculum tukagana mu cyo twita competence based curriculum ni urugendo rero rwatangiwe kandi rugomba gukomeza kunozwa kubera ko nk'uko nabivuze integanyanyigisho iba ihatse ibindi byose akaba ari nayo i- idufasha mu by'ukuri kugira ngo turere tunareme umunyarwanda dushaka mu minsi iri imbere ntabwo rero ari ibintu byahutiweho ni ibintu byavuye mu makuru yizewe kandi n'abantu bari bamaze kwibonera ko abantu mu by'ukuri bagenda barangiza ukabona ibintu barabizi ariko kubishyira mu bikorwa ari ikibazo ye, urakoze cyane reka twakire na samweri samweri turi kumwe Eh, ndi hano mu ruhango mu murenge wa byimana yego bazi ikibazo cyawe ese ko abana iyo bari mu ishuri batumva kimwe nimba barafashe umwanzuro wo gusaranganya abanyeshuri hakurikijwe ibigo bihari nk'umwana uzaba uvuye mu kigo kiri egiserensi akagenda agahura n'undi mwana wenda uvuye ahandi hantu hirya hariya wenda bafite imyigishirize ikiri hasi ni gute umwarimu azagenda abatwara kugira ngo bagere ku rwego rumwe kuko hari igihe usanga umunyeshuri umwiyumva cyane agura abarimu cyangwa bigatuma wa munyeshuri wumvaga cyane nawe asubira inyuma kugira ngo abashe kugendana na wa wundi wumvagaho
ye urakoze cyane samweri niba ari icyo kibazo wari ufite cyonyine ubwo twaha ijambo bwana ndayambaje akagusubiza hari ikindi wari ufite arakoze cyane reka abanze asubize nta kibazo Eh, nagira ngo nshimire icyo gitekerezo atanze burya mu by'ukuri mwarimu iyo yigisha ntabwo yigisha igice kimwe cy'ishuri no mu ishuri wakwita ko ryagiyemo abana babaye aba mbere ni nk'uko n'ubundi wafata mu marushanwa asanzwe wenda yo kwiruka cyangwa se yo kunyonga igare nk'uko tuyamenyereye mu rwanda iyo ufashe uwabaye uwa mbere muri buri club ukabashyira hamwe n'ubundi bakajya muri kompetisiyo cyangwa mu irushanwa byanga byakunda haboneka uraba uwa mbere hakaboneka n'uraba uwa nyuma ibyo rero kuba mu buzima hari abantu baba bafite navuga ubumenyi bwo hejuru ubuciriritse ndetse n'ubwo hasi cyangwa se buringaniye ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo noneho mu buryo bushya bwo kubaka icyo twakwita ngo inclusive society aho abantu bose b'ibyiciro bitandukanye abafite imbaraga abafite ubushobozi buke ni nk'uko n'ubundi bavuga ngo zubaka ngo sosiyete y'abakire gusa ngo nta mukene ushaka oya ibyiciro byose by'abantu bigenda byuzuzanya ni nayo mpamvu no mu buryo bwo kwigisha buriya dufite uburezi budaheza aho n'abafite ubumuga bwaba ubw'ingingo bwaba ubwo mu mutwe ndetse n'ubundi bwose tubigishiriza hamwe ntabwo rero tuvuga ngo abana bafite ubumuga bo ngo bajye kwiga ukwabo no kugira ngo rero umwarimu ashobore kwigisha neza cyane cyane yuko n'abandi bazaba barangiza n'ubundi bakajya muri sosiyete kandi muri sosiyete tubonamo ibyiciro by'abantu batandukanye bafite ubushobozi butandukanye ni na byiza yuko n'ibyo bintu dutangira kubyubaka hakiri kare tukabyubaka mu bana bakabona yuko biganye n'abantu bafite ubushobozi butandukanye kandi ko bagiye bafashanya ni nabyo mu cyongereza bita scaffolding aho mu by'ukuri buriya umwana w'umuhanga iyo yigisha mugenzi we buriya binorohera wa wundi ufite intege nkeya kumva kurusha uko yakwigishwa na mwarimu kwigana rero abantu bafite icyo nakwita ubumenyi butandukanye birafasha cyane cyane ko na wa wundi wita ko ashobora kuba afite intege nkeya hari ibindi ashobora yuko kuba yibonamo cyane kurusha atanga urugero ushobora kuba uri umuhanga mu mibare akaba aribyo bituma wenda muri rusange ugira amanota menshi ariko byagera mu yandi masomo kandi nkenerwa mu buzima ugasanga hari undi ubikurusha ndavuga ibijyanye no ku- n- n'imivugo ubwo ni mu rurimi rw'ikinyarwanda ushobora gusanga wenda mu bijyanye no gushushanya cyane cyane ko nabyo ubu ngubu twabonye n'ishuri ryihariye rirara izo izo talenti cyane cyane izo wenda nko mu bijyanye na siporo n'ubundi mwana abonye yuko abanyeshuri bavuye muri sport camp bakagaragaza impano zidasanzwe muri za siporo nabo twabahaye amahirwe yo kujya mu mashuri azarera izo mpano ibyo rero ni ibintu bisanzwe kuba muri sosiyete abantu baba batari ku gipimo kimwe mu bintu runaka ahubwo twebwe icyo dushyira imbere ni ukugira ngo abantu bose sosiyete yose tuyizamurire icyarimwe kandi n'abantu bige kubana mu ntege nke cyangwa se no mu bushobozi butandukanye kuba bakiri hasi kurusha uko twarera sosiyete irimo abantu bironda cyangwa bavuga ngo abangaba bashoboye iki aba bandi bo ntibajya ahangaha Ye, reka- samweli ubanza yari afite ikindi kibazo atari yabajeje samweli nagira ngo uguhe akanya ukibaze vuba vuba hanyuma tubone kwakira abandi ikindi kibazo nashaka kubaza ese ni iki bateganyiriza nk'amashuri yo mu byaro aho usanga hatari umuriro w'amashanyarazi ugasanga abana barimo bariga wenda kompiyuta kandi bakayiga mu magambo noneho bikazaba ngombwa ko bazayibazwa mu bigo muri paratike batarigeze babona umwanya wo kuyiga ni iki wenda baba bateganyiriza nk'aya mashuri Ye, urakoze cyane arakoze kuri icyo kibazo cyiza abajije Eh, muri rwa rugendo navuze yuko amashuri yose tugiye kuyitaho kimwe buriya tunageze n'ahantu no tugomba gukorana n'izindi nzego kubera ko buriya iyo tuvuze minisiteri y'uburezi hari ibyo ishinzwe ariko hari n'izindi minisiteri navuga by'umwihariko nk'ishinzwe ibikorwa remezo buriya niba hari gahunda yo gukwirakwiza umuriro hirya no hino cyangwa se gukwirakwiza amazi ahantu hambere bahera buriya ni ku mashuri ahantu hambere bahera ni ku mavuriro ubwo rero noneho amashuri yose agomba kwitabwaho kimwe birumvikana yuko kandi byaranatangiye na minisiteri y'uburezi yabiganiye n'izindi nzego ko ariya mashuri nayo akeneye kugira ngo agezweho ibyo bikorwa remezo mu buryo bwihutirwa kugira ngo yose tuyazamure icyarimwe turabizi ko hari amashuri ataragira umuriro turabizi ko hari amashuri akeneye kwitabwaho ariko nyine muri rwa rugendo twatangiye birumvikana yuko nayo tugiye kugira ngo yitabweho ahabwe ubushobozi kugira ngo nayo ashobore kuturera neza nk'uko tubyifuza Ye, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku cyemezo giherutse gufatwa na minisiteri y'uburezi mu rwanda eh, mu byerekeye gushyira abanyeshuri mu mashuri twakire na samweri ku murongo wa telefone uranyumva Eh, ni pascal mbabarire samweri niwe tumaze Yego.
kuvugana pascal
karame ye wiriwe neza urahagana hehe
eh, niriwe neza ndi nyamasheke mu murenge w'itacyato ye ikibazo cyawe
Eh, ikibazo nge ndavuga kuri imashini kompiyuta batanze Mm.
aho dusanga mu bigo by'amashuri byacu natanga nk'urugero nk'ikigo bita gurupe sikorere siti jean bosco doyove Eh, usanga mashini zarahageze ari nyinshi cyane n'umuriro urahari ariko iyo turebye nk'abanyeshuri tuba tuhiga dusanga umunyeshuri ashobora kuhava nta kintu na kimwe azi kuri mashini
kubera aho iki ku mashini zi- eh, eh, mashini zirabikwa wa- wajya gusaba ati wese ushaka kwiga kompiyuta wese nko mu gihe hari igihe isomo riba rirangiye bakavuga ati nk'umunyeshuri ushaka kwihugura kubera leta yazanye imashini twigiraho zishaka kwihugura Eh, Ugasanga ariko- barayikwi- iyo mwiga ariko muba muzigiraho muba murimo Eh?
kuziko- iyo murimo kwiga muba muzikoresha mu isomo
Eh, urabona hari amasaha aba yaragenwe nkatwe dusa dufite amasaha abiri gusa mu cyumweru Mhm.
yo- yo kwiga kompiyuta ye ariko hari igihe ureba ugasanga ya masaha abiri n'ubundi ntimuyize Bona niyo mwa- mwa- niyo mwi- mugiye kwiga ugasanga n'ubundi wa mwarimu akavuga ati ntago ngewe mu kompiyuta ndi uwa kera ntago nigeze nyihugurirwaho cyane hari n'ibyo muri kujya mumbaza ntashobora kubaza Mm, urashaka kuvuga ko mutabona n'umwanya wo gukora paratike ngo mujye ku- Reka- reka kuzikoresha rwose ubwanyu ibyo ngibyo ntago bibaho Mm, Usho- ushobora kuharangiriza rwose na- utaramenya akantu na kamwe kuri kompiyuta rwose ugasanga umunyeshuri ntazi kwandika ahubwo mwarimu wa- ushobora no ashobora no kukubwira ngo kora iki kintu u- cyakuyobera ubundi wa- ukabona aragututse ngo se ngo nkawe kandi yakagombye kukwereka uburyo ki byagenda nyine ugasanga ibibazo biri ku- biri kuzura aho ngaho ugasanga umunyeshuri asohotse nta kantu amenye kandi kuri iki gihe ikoranabuhanga niryo riri ku mwanya wa mbere mhm.
Eh, noneho icya kabiri ndi kubaza oh, eh, n'ibijyanye n'amanota niba mwa- ba- batubwira igihe bazatangariza aho barakatiyeho eh, nibyo biri urebye nayo ndi kubaza ariko ku kijyanye na kamita rwose ho turarengana cyane ino turarengana cyane rwose Mhm. ye reka Eh.
bwagira icyo abikubwiraho rero urakoze cyane pascal Mm, Yego.
ariko ntabwo twagiye mu byo kuvuga ngo amanota yo gufatiraho rwose ibyo ni ibintu byari bisanzwe bikorwa mu myaka yashize ni ibintu abantu bagomba kwibagirwa nta mbere cyane ko buriya n'ikindi cyanashyizwe imbere cyane ni ukuvuga ngo ese ni gute abantu barangiza ibyiciro runaka bajya mu bindi bakagombye kwiyongera kurusha uko byari bimeze hari ikintu bita transition rate transition ni ukuvuga uko abantu bagenda barangiza primaire bajya muri tronkome bakava muri tronkome bajya muri upper level cyangwa second cycle cyangwa a level wasangaga mu myaka yashize ugasanga ikigereranyo cy'abazamuka bajya muri ibyo byiciro ari gitoya ariko mu by'ukuri bitewe n'uko uyu munsi leta y'u rwanda yashyize ingufu mu burezi ndetse n'ibyumba by'amashuri bigenda byubakwa nta mpamvu yo kugira ngo tugire ibyumba bidafite abana babirimo ikindi rero namubwira ni uko mbere y'uko mujya mu avuze ati, mu- mbere y'uko mukomeza reka nda- mumbabarire simbace mu ijambo ariko ahangaha muvuze ngo abantu bigira kumenya kandi ngo nta manota mufatiraho umuntu yi- mwamenya mute ko abizi ntimukoresha amanota se mu gihe mumuhaye ikizamini ntimurebe amanota agize kugira ngo azamuke ave mu mu ishuri rimwe ajya mu cyiciro cyo hejuru Eh, amanota birumvikana ko umunyeshuri aba yabagize ariko icyo wenda abantu baramenyereye mu myaka yashize ni ukuvuga ngo bafatiye ku nota iri n'iri kugira ngo umuntu yimuke iyo practice rero ntabwo ariyo mu by'ukuri igenderewe cyane ko nk'uko nabikubwiye turi muri competence based curriculum aho noneho tugomba kureba icyo umuntu ashoboye eh, cyangwa se twamufasha kugira ngo azakomeze gukora kurusha uko twavuga ngo yagize amanota aya ngaya burya mu by'ukuri inyuma y'amanota hari competence umuntu aba afite cyangwa se n'ibyo muba mushaka kugira ngo mwubake Eh, ni n'uburyo bwo kugira ngo rero tushake uburyo bwo gutangira kubwira abantu bave muri ya myumvire nk'iyo hambere yo kuvuga wenda nk'uko wabyumvaga umuntu arangije kaminuza akaza avuga ati nzanye diporome iyi ngiyi dore mfite amanota aya ngaya kubw'ibyo nimuhite mumpa akazi nta n'ikizamini nkoze urazi ko ubu ngubu niyo waba urangije hehe niba ufite diporome ya mbere n'ubundi mbere yo kwinjira mu kazi urabazwa ni ukugira ngo abantu batangire bumve yuko icyo dushaka kubaka muri iyi minsi ni competence kurusha uko wavuga ngo uyu nguyu afite amanota aya ngaya ikindi noneho nshaka kugira ngo nubake eh, nshamikiye ku byo yari avuze amanota y'abanyeshuri basoza icyiciro cy'amashuri abanza ndetse n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yarasohotse twayasohoye mu gihe gito gishoboka cyane ko bwanabaye buriya ubwa mbere minisiteri y'uburezi cyangwa se rwanda education board cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu rwanda gisohoye amanota mu mwaka abanyeshuri bakoze n'ibizamini niba mwarabikoze bibiri na cumi n'umunani amanota agasohoka muri bibiri na cumi n'umunani hanyuma kandi n'ikindi mwari mumenyereye yuko abanyeshuri bajya mu wa mbere w'amashuri yisumbuye cyangwa se mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye batangira nyuma y'abandi banyeshuri biturutse ko ahanini gusohora amanota yabo ndetse no kuzabereka amashuri bazigamo byabaga byarakerewe uyu mwaka rero twashoboye gukorana imbaraga ku buryo ejo bundi tariki ya cumi na kane z'ukwa mbere bibiri na cumi n'icyenda ubwo abanyeshuri bazaba batangira umwaka w'amashuri wa bibiri na cumi n'icyenda n'abanyeshuri bajya mu wa mbere ndetse n'abajya mu mwaka wa kane bazatangira rimwe n'abandi bose ku bakoze rero ibizamini bisoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ariyo senior six nabo ni abahumuriza ababwira yuko n'amanota yabo nayo tuzayasohora mu gihe kitarambiranye kandi n'ibindi biri amahire ni uko na za diporome zabo tuzahita twihutira kuzikora nazo zikabageraho vuba bishoboka cyane ko duhereye ku byo twakoze mu mwaka w'amashuri bibiri na cumi n'umunani tugakora diporome bwa mbere mu rwanda uyu mwaka n'ubundi tuzazikorera mu rwanda kandi none tuzakoresha igihe gitoya gishoboka kubera ko umwaka ushize bwari ubwa mbere tubikoze twakoresheje hafi amezi atandatu tunavanamo n'ibirarane byari bimaze hafi imyaka icumi uyu mwaka rero birumvikana ko tuzakoresha igihe gitoya cyane ko umwaka ushize umva bwari ubwa mbere kandi tuvanamo n'ibirarane by'imyaka yashize tushaka kugira ngo amanota yabone tuyasohora tuzihutire kugira ngo na za diporome zabo tuzikore aho kugira ngo bazajye babona za tuhumu ndetse n'izindi mpapuro rimwe na rimwe bajyana ahantu ntibazakire bahe diporome zabo ba- abashaka gukomeza amashuri bakomeze hirya no hino ndetse n'abashaka kwinjira ku isoko ry'umurimo nabo babyinjiremo bemye ngarutse ku kibazo kijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bijya mu mashuri amashuri amwe ntabikoreshe cyangwa ntabihe abana avuga ko mu by'ukuri iyo ngiyo ni iresponsabilite cyangwa se no ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri buba budaha agaciro ibikoresho tuba twabageneye cyane ko muri iyi myaka aho dutangiriye urugendo rwa smart class mu by'ubwabyo tugiye kureba amafaranga leta imaze gushoramo miliyari zigera hafi kuri makumyabiri n'imwe ni amafaranga menshi nta mpamvu rero zitakagombye kubyazwa umusaruro ngo zikoreshwe icyo zagenewe twebwe nk'ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu rwanda twarabibonye natwe mu mashuri amwe n'amwe ariko twanahise dufata umwanzuro y'uko hejuru y'uko ziriya kompiyuta zakwifashishwa mu kwigisha iryo somo rya ICT ko zigomba no kwifashishwa n'abandi barimu bigisha andi masomo ndatanga urugero niba uri umwarimu wigisha ubumenyi bw'isi nta mpamvu yo kugenda ngo ujye imbere y'abandi ubabwire amagambo kandi hari ufite za kompiyuta cyangwa za mudasobwa ufite murandasi cyangwa se interineti hari ibintu byinshi wabigisha abana babireba kurusha uko waza imbere y'ishuri ukababwira kurusha uko wabashushanyiriza ikarita utanazi gushushanya neza kandi amakarita kuri interineti arahari Ye- niba uri n'umwarimu wigisha ibijyanye n'ubutabire cyangwa se ubugenge nta mpamvu yo kugenda ngo ushushanye ngo ubereke ngo fenomene runaka unatangiye unayisobanura mu magambo mu buryo butaboneka cyangwa budafatika hari za demonstration ziba ziri kuri interineti nta mpamvu yo kugira rero ngo utigisha isomo ryawe ry'ubugenge cyangwa za- cyangwa ry'ubutabire ubwo ndavuga physics cyangwa se chemistry utifashishije ziriya computers niyo mpamvu twasabye amashuri ko ashyiraho ingengabihe yerekana uko buri mwarimu yigisha isomo rye yifashishije ikoranabuhanga turatekereza rero ko ibyo ngibyo umunsi byatangiye gushyirwa mu bikorwa kandi tugiye kujya tubigenzura mu magenzura akorwa mu mashuri ubwo ni uburyo bwo kugira ngo abana babone umwanya uhagije wo guhura na ziriya za mudasobwa kurusha uko nk'uko uwo munyeshuri yari abivuze bazibona amasaha abiri cyangwa isaha imwe mu cyumweru gusa ye a- ariko nk- nkurikije ibyo pascal yavugaga avuga nk'umwarimu ushobora ku- ashobora kujya kubaza ikibazo akamwuka inabi byasaga nk'aho n'uwo mwarimu asa nk'aho atazi uko iyo mashini bayikoresha ubwo kuko ikibazo ubundi cyagombye kuba ko imashini zidahari none leta yarazibahaye ariko ntibabashe kuzibigishirizaho cyangwa ngo babahe uburyo bwo kugira ngo bazikoreshe U- uko rero nabyumvaga numvaga um- umwarimu ubwe nawe ashobora kuba atazi uko bayikoresha bo barahugurwa mbere yo kugira ngo bajye gukoresha n'izo mashini
nibyo koko buriya mahugurwa abarimu bahabwa ba- harimo n'amahugurwa ku ikoranabuhanga kandi n'abarimu uko bagenda barangiza ndavuga barangiza muri iki gihe nta mwarimu unyura mu ishuri ridafite ikoranabuhanga batanga urugero niba uri umwarimu wize kaminuza nta kaminuza itigisha ikoranabuhanga byumvikana ko nibura unarangije ukaza mu mwuga w'uburezi nibura iby'ibanze ku ikoreshwa rya mudasobwa uba ubizi yewe n'amashuri yisumbuye ku biga inderabarezi amashuri yacu inderabarezi ubu ngubu afite za mudasobwa gusa nk'uko abivuze hashobora kuba hari abarezi badafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru ariyo mpamvu iyo tuvuze ngo buri murezi wese niyerekane isomo azigisha muri iki cyumweru yifashishije irya koranabuhanga ni uburyo bwo kugira ngo nawe agende yihugure atavuga ngo kiriya cyumba cyangwa ziriya mudasobwa ni iz'umwarimu wa ICT cyangwa ikoranabuhanga gusa avuga ati ngiye mwarimu w'amateka cyangwa se ngiye mwarimu w- w'ubumenyi bw'isi biriya ntibindebe oya buri murezi wese akamenya yuko nk'uko ategekwa nk'uko asabwa kumenya ururimi yigishamo ibyo yigisha ndavuga niba wigisha imibare ukaba wigisha mu cyongereza ugomba kumenya cya cyongereza niba rero wigisha n'imibare ukaba ugomba kwifashisha ICT na ICT ugomba kuyimenya mu yandi magambo umwarimu wese nk'uko n'ubundi byatanze mu mabwiriza ya REB abinjira mu mwuga w'uburezi bose bagomba gukora ikizamini cya kompiyuta n'ikizamini cy'icyongereza byiyongera ku yandi masomo bagomba kubazwa bagomba kuba baje kwigisha mu mwuga w'uburezi ibyo rero bira- birasaba ko n'abarimu basanzwe bari muri teaching profession cyangwa se mu mwuga w'uburezi nabo tubasunika tukanabashishikariza cyangwa se n'abandi biri ngombwa tukanabafasha kugira ngo bamenye cyangwa se bagire ubumenyi bwo hejuru mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga cyane yuko nk'uko twabisabye buri mwarimu wese icyo waba wigisha cyose ugomba kutwereka uburyo wifashisha ririya koranabuhanga wigisha isomo ryawe Ye, reka noneho twibutse nanone ko ari radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeze ikiganiro twakira emmanuel emmanuel uranyumva
Eh, ndakumva urahagana hehe Nherereye i kigali mu karere ka kicukiro ye ikibazo nari mfite- nari mfite ikibazo Mm.
ibijyanye wenda no bino byo guterura abana kuvuga ngo ntabwo bagendeye ku munota ngewe hari ikibazo bimaze kubona ko bi- bi- bi- bigira ingaruka ku- iyo umaze gukura cyane nk'urugero nk'umuntu ukabona arangije segonderi ariko ukaba utabasha no ku nta rurimi yabasha no kuba ari ikinyarwanda ntakizi ari icyongereza ntakizi yibaza si ngombwa se iryo reme ry'uburezi ryaba rifite ikibazo
Mhm.
wongera hagaruka ku kibazo kivuga ngo mbese ari amashuri ya pirive n'amashuri ya leta imfashanyigisho si imwe icyo usanga umuntu wo muri wo muri pirive yiga prime- arangije pirimeri avuga icyongereza kurusha urangije segonderi yarize muri leta ese biterwa n'iki
Mhm. emmanuel urakoze reka bwana ndayambaje agusubize arakoze cyane Eh, wenda nahera kuri aho ngaho avuga ati amashuri yigenga ndetse n'amashuri ya leta harimo itandukaniro muhaye nk'urugero nk'amashuri navuga yabaye aya mbere mu gihugu eh, muri uyu mwaka w'amashuri bibiri na cumi n'umunani muri poronkome cyangwa se icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye amashuri ya mbere ni amashuri ya leta Eh, aho avuga rero ku bijyanye n'uko amashuri ya pirive ashobora kurusha amashuri ya leta eh, byagaragaye mu mashuri amwe n'amwe mu kizamini cy'amashuri eh, asoza amashuri yisumbuye p6 igituma rero haba rimwe na rimwe itandukaniro navuga yuko eh, rishobora gushingira ahanini mu muhate eh, navuga abarezi bo mu mashuri yigenga ndetse n'abayobozi b'ayo mashuri bashyira mu by'ukuri mu kurengera icyo nakwita ah, ishoramari ba- riba ryarakozwe muri ibyo bigo ari nayo mpamvu buriya aya mashuri yose yaba aya leta ndetse n'aya mashuri yigenga tuba tubasaba kugira ngo bigiraneho tuba tubasaba kugira ngo bose bakore neza kandi bakore kimwe gusa nk'uko mubizi buriya amashuri ya pirive aba afite n'icyo nakwita ah, i- imirongo runaka agenderaho ariyo mpamvu natwe tuba tubusaba kugira ngo iyo mirongo agenderaho wenda nari- naba nk'utanga urugero iyo mirongo ishobora kuba wenda nk'umubare w'abanyeshuri ntarengwa amashuri agomba kwakira hari nk'ishuri ushobora gusangamo nk'abana navuga bavuga ati hano nta ngororano bitewe n'uko tuba tugomba gutanga uburenganzira tugaha amahirwe buri mwana kugira ngo aze mu ishuri ugasanga dushobora kugera ku bana mirongo ane uko rero buriya abana baba benshi imbere ya mwarimu birumvikana yuko mwarimu ntabwo abona iminota ihagije cyangwa umwanya uhagije wo gukurikirana buri mwana yewe no mu mashuri yigenga hari n'aho uzasanga banarenze n'umwa- n'umwarimu umwe mu ishuri ugasanga ishuri ririmo abarimu babiri ibyo byose rero bishobora kuzana ikinyuranyo mu musaruro ugenda uboneka gusa nk'amashuri ya leta cyangwa twebwe nk'urwego rwa leta icyo dukora umunsi ku wundi ni ukureba uburyo tugenda twongera byaba bya byumba by'amashuri yaba ndetse n'ababarezi nk'uyu mwaka wonyine wa bibiri na cumi n'icyenda twahawe abandi barimu biyongera ku bari basanzwe ni ukuvuga ngo abarimu twari dusanganwe hiyongereyeho abarimu ibihumbi bitatu na magana atatu na babiri byumvikane ko noneho rero uko abarimu biyongera ni nako buriya umubare w'abana babaga bari imbere ya mwarimu ugabanuka bigatuma rero cya kinyuranyo cyagaragaraga nubwo nacyo atari kinini nacyo tugenda tuvuga tuti nta tandukaniro ryakabayeho hagati y'amashuri ya pirive ndetse na leta ahubwo mu by'ukuri ayo mashuri yose akagenda yigiranaho anunganirana ari niyo mpamvu wenda nanavuga yuko ah, uyu munsi tunavugana buriya n'amashuri ya pirive afite byinshi aba agomba kwirwarizamo kandi aya leta yo yabihawe ndatanga urugero buriya dutanga ibitabo mu mashuri ntabwo amashuri ya pirive abigurirwa na leta leta icyo tubafasha ni ukubabwira uburyo babibonamo cyangwa se n'aho babikura birumvikana ko amashuri ya pirive rero buriya nayo aba yakoze ishoramari ryo ku rwego rwo hejuru iyo duhemba abarimu ntabwo duhemba abarimu mu mashuri ya pirive aya pirive birumvikana ko abayashinze cyangwa bene yo nibo babihembera so ibyo byose rero bishobora kuzana ikinyuranyo gusa ikiriho iyo tugereranyije umusaruro uva mu burezi ntabwo twavuga yuko amashuri ya leta ari inyuma oya cyane ko buriya twebwe n'indi tandukaniro dufite n'ibindi bihugu ni uko umunyeshuri wize mu ishuri rya leta cyangwa se ishuri rya pirive ku rwego rwa pirimeri abo bose bakora ikizamini cya leta kimwe kandi imibare myinshi y'abarangiza muri ya mashuri ya pirive birangira bagiye mu mwaka wa mbere wisumbuye mu mashuri ya leta yewe n'iyo bageze no ku cyiciro rusange y'amashuri ya pirive ndetse n'aya leta bose bakora ikizamini cya leta tukabona rero umubare munini w'undi n'uwundi uturuka mu mashuri ya pirive winjira mu mashuri ya leta buriya amashuri ya pirive navuga yuko atanafite n'are- n'abarenze icumi na gatatu ku ijana y'abandi banyeshuri bose mu gihugu byumvikane rero ko nubwo nabo badufasha ariko navuga yuko amashuri ya leta cyangwa se afashwa na leta n'ubundi akiyoboye urwego rw'uburezi mu rwanda Ye, mu Bwana- bijyanye rero wenda n'iby'indimi yavugaga Mm, navuga yuko tugeze ahantu mu by'ukuri tugomba gushimangira yuko indimi zigishwa kandi zikigishwa neza kubera ko buriya ururimi ni umuyoboro w'ibyigwa icyo waba wiga cyose uba ugomba kugira uburyo ukigezwaho mwarimu akakikugezaho ndetse nawe ukerekana yuko icyo kintu wakimenye warimo akikoresha ururimi waba wandika waba uvuga ngira ngo biri n'umwihariko ku rwanda ubu ngubu dukoresha indimi zirenze rumwe mu mashuri yacu waba ururimi rw'ikinyarwanda rwigishwamo kuva mu mashuri eh, y'incuke ndetse no kugeza mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ndavuga p1 p2 na p3 ni ikinyarwanda kiba kigishwa kikanigishwamo ariko nyuma yaho ururimi rw'igifaransa ururimi rurimi rw'icyongereza izo ndimi zirahari yewe no mu mashuri yisumbuye n'ururimi rw'icyongereza rwaraje Eh, indimi rero mu by'ukuri tuzirikana yuko nk'uko navuze ko ari umuyoboro w'ibyigwa n'ibyigishwa ariko runafasha uruzi kuba ashobora mu by'ukuri kurenga imipaka kuba ashobora kuba yashabika kuba yashobora mu by'ukuri guhahirana ndetse no kugenda mworoheye muri iyi si ariyo mpamvu tuzishyiramo imbaraga zishoboka ku burezi bwacu Nge. Ah, emmanuel wari warutubwiye ko hari akandi kabazo ariko bwana ndayambaje yagusobanuriye ku buryo burambuye ndibaza niba icyo kibazo cyawe cyaba cyashubijwe cyangwa niba waba ukigifite ukakibaza ikintu nari mfite Mm.
nagira ngo mubaze ko yaravuze ngo ntabwo ubu bari gufatira ku manota ngo bafatira ku bumenyi kandi nkaba nzi ejo ubushize narumvishe ko hari abakozi bari bara- bari bakoraga mu karere ngo badafite amanota ahagije kuba bakora ku kazi kandi nyamara bafite ubwo bushobozi ese ubwo urumva aho ngabo ba- abo bakozi batabarenganyije kandi bituruka kuri ibyo bintu by'ubumenyi bakora mu karere si- kandi yatubwiraga ko kugira ngo ubone akazi ubanza no gukora ikizami
nyine urumva ko uwakoze ikizami ariko ngo ntabwo ufite amanota amanota abashije kuba wakora ako kazi kandi ubishoboye ikizami wagitsinda
Eh, Bon, aho wenda sinzi ako karere ako ariko wenda nta nubwo tunashinzwe Mm.
nk'ibijyanye na local government ubwo wenda kubera ko atari mu mashuri byo ntacyo nabibitangazaho eh, baf- bashobora kuba bafite uburyo ba- bashingiraho nabo Mm.
ye emmanuel urakoze reka twakire na teogene teogene wowe uri n'umurezi ndumva turi bukwigireho byinshi Eh, urahagana hehe
mbikira he yego
Mm, njye ndi umurezi mu wa gatandatu yego pirimeri Mhm.
noneho nkibaza uko bavanga ntabwo bazajya bafatira ku bagize amanota menshi kandi nkaba nabona najyaga mbona abana bimeze nk'aho ari motivasiyo ari ishema hajyaga- bajyaga biga baharanira ku- kuba batsindira ku manota ari hejuru
Eh, ndi kuba najyaga mbona Nabo bagiye abana hirya biga kujya muri bodingi kugira amanota menshi akaba ari motivasiyo ubwo ntihazabaho gucika intege akumva ko ayo ashobora kugira yose bashobora kumwohereza ku kigo runaka ese ubwo ntibizatuma ababyeyi bamwe na bamwe batazabasha kugira guhindura imyumvire bazayobora abana babo mu mapirive kubera ko azavuga ati umwana wanjye yatsindiye ku manota menshi none bamukize ra ntishi- ntishimiye nihe motivasiyo bashobora kuzashyiraho kugira ngo umwana noneho yige agize ashishikaye
eh, teogene urakoze ndumva ikibazo cyawe koko ni ni ikibazo Eh, cy'umurezi arakoze cyane.
Mhm.
icyo kibazo cye ntacyumvise Eh, I- icyo namubwira ni uko motivasiyo cyangwa se gushishikara mu myigire bitagombye gushingira kuvuga ngo ndashaka kwiga ngo nzajye kwiga mu ishuri runaka Eh, wakagombye ahubwo kugira umuhate wo kwiga kugira ngo uzashobore kugira icyo wigezaho uzashobore kukigezaho umuryango wawe n'igihugu cyawe icyo nicyo twabwira abantu uko bagomba gushyira imbere binaganisha kuri cya kindi navuze umuntu kuvuga ko yize mu ishuri runaka ntabwo ari byo bizaguhesha akazi ntabwo ari byo bizatuma ku isoko ry'umurimo wo kubonamo nk'umuntu w'igitangaza ahubwo kizaguhesha akazi cyangwa kizatuma bakubona nk'igitangaza nicyo uzaba ushoboye gukora ya motivasiyo rero dushaka ni ukugira ngo mu by'ukuri itubakira kuvuga ngo ndashaka iri shuri igira kumenya hanyuma rero ah, kuvuga yuko mu by'ukuri hakiri ikibazo cy'imyumvire ibyo byo ni ukuri urumva ko ni n'igikorwa kitaranamenyerwa ni ubwa mbere kibaye wumva ko ni ibintu bigomba gusobanurwa abantu bakabyumva buri ikintu cyose kije ari gishya abantu bose babanza kukikanga ariko icyo twemera kandi tuzakomeza gukora ni uko aba bana tujyanye muri aya mashuri yaba wa munyeshuri watsinze biringaniye akajya muri rya shuri ryari rimenyereye kwakira abanyeshuri b'abahanga cyangwa se aba mbere yaba na wa munyeshuri w'umuhanga wagiye muri rya shuri bitarubaka izina cyane abo bose icyo tubemera ni uko tuzabaherekeza mu rugendo twakoze umwaka washize wa bibiri na cumi n'umunani murazi ko minisiteri y'uburezi nibwo bishamikiyeho twakoze icyo nakwita ubukangurambaga ku ireme ry'uburezi mu kwezi kwa kabiri kwa gatanu kwa cyenda aho na ba minisitiri bo ubwabo bajyaga mu mashuri ubu rero noneho bizarenga kujya kureba ibijyanye n'uko inyubako z'amashuri zimeze n'ibikoresho murazi ko hari n'amashuri buriya abantu bafataga nk'ibitangaza Mm.
twasanze iyo winjiragamo imbere ugasanga afite ibibazo bikomeye hari n'ayo twafunze ariko nyuma tukaza kuza kuyafungura maze kuyisubiraho ni ukugira ngo rero n'abantu bivane mu mitwe ibyo kuvuga ngo ishuri runaka gusa riri ku izina ariko mo imbere mu mikorere ugasanga iryo shuri rwose riri inyuma ya ya yandi ahubwo abantu bataramenyera ubugenzuzi tugiye kuzakora muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda noneho ni ubwinjira mu ishuri imbere burumvikana ko wa mwana twohereje mu ishuri turashaka kugira ngo tuberere uburyo mwarimu yigisha mwarimu se yateguye mwarimu yatanze imikoro mwarimu yayikosoye aba bana rero bose tugiye gushyira muri aya mashuri be kugira impungenge nka minisiteri y'uburezi n'ibigo bishamikiyeho tuzabaherekeza kandi n'inzego dukorana ndavuga ko gavumenti ndavuga uturere abashinzwe uburezi haba ku turere ndetse n'imirenge bazakurikirana umunsi ku wundi imyigire y'aba bana batagira impungenge rero baba bana twoherejemo cyangwa se ababyeyi ngo bumve yuko tubajugunye oya ishuri ryose tukujyanyemo ni ishuri riri mu rwanda amashuri yose arakurikiranwa ndetse by'umwihariko na accountability cyangwa se kubazwa ku bayobozi b'ibigo by'amashuri igiye kuzamuka bitewe n'uko umuyobozi w'ikigo cy'amashuri ntitukohereza abana tuzi ko bashinze neza tukazasanga barasubiye inyuma wowe muyobozi w'ikigo cy'amashuri wowe murezi wo muri icyo kigo uzabibazwa ni ukugira ngo abantu bose bumve yuko uyu mwitozo mushya ugamije kugira ngo buri wese akore uruhare rwe tuzamure abana b'abanyarwanda kimwe tubafashe kimwe kugira ngo n'umusaruro twiteze ku gihugu aho dushaka kubaka igihugu gishingiye tuzayigereho twese kandi dufatanyije Eh, murakoze kubahumuriza hagomba kuba hari ababyeyi bibaza ibibazo byinshi cyane ah, ku byerekeranye n'ubwo buryo bushya kandi koko nk'uko mwabivugaga imihini mishya itera amabavu kandi ikintu gishya burya kimenyerwa bifasha akanya ariko ko muzajya mubaba hafi nk'uko uvuze uti tuzabaherekeza ndumva bishobora kubarema agatima ntibashobora kuba babitabaza igihe cyose babakeneye Eh, twakire na fabrice yego mwiriwe mwiriwe urahagana kandi wiriwe, mwaramutse wiriwe neza urahagana hehe ndi hano mu rwanda i kigali ye ikibazo
Eh, murakoze ariko mwabanza mukanyibutsa izina ry'uwo muyobozi w'uburezi ni ni dr irene ndayambaje n'inda yambaje Eh, ni umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu rwanda
Eh, murakoze mbanje kumusuhuza kandi nishimiye iki kiganiro mwatanze urakoze mu by'ukuri iki kiganiro- iki kiganiro cyadushimishije ariko mu by'ukuri hari icyo ntabwo ndi buvuge ku bijyanye n'uburezi ariko biraza bis- bisa n'ibi- n'ibijya- n'ibisa none ko turimo kuvuga ku bijyanye n'uburezi rero Eh, birasa ariko harimo akantu gatandukanye mu gato nk'uko mwabibonye nk'uko nabibandikiye nicyo ngira ngo mwibarize Mm.
Eh, mu by'ukuri nagira ngo mubaze ese bashingira kuki batanga ibigo ba- ba- ba- ubu- ubu- ubuzima gatozi bw'ibigo kugira ngo byitwe ibigo by'amashuri mu gihe yahoze ari ibigo by'imyuga by'imfubyi mu gihe ibigo by'imfubyi byafashwe bigahinduka ibigo by'imyuga by'amashuri kandi nyamara imfubyi zitarabashije kugira kwerekwa aho zigomba kuba kandi imfubyi zikaba ziriho zandagaye kandi icyo kigo cyaragombaga gufasha izo mfubyi none kikaba cyarahindutse ikigo cy'imyuga uyu munsi kikaba Mhm. aho icyo ntitwari kuzakivuga mu bindi biganiro reka muhe umwanya ubwo byazamurwa ntibafite wenda icyo- mu bindi biganiro ariko icyo nabivugaho ni uko muri rusange eh, gahunda zihari ni uko abana barererwa mu miryango eh, kurusha uko barererwa mu bigo ikindi wenda nakivugaho ni uko eh, kugira ngo ishuri ribe ishuri ry'imyuga cyangwa ni ikigo cyitwa Ntabwo turi workforce kumvikana.
development authority cyitwa wda ubwo rero nicyo kigena mu by'ukuri icyo twakwita ngo ni accreditation ubwo wenda eh, niba ngombwa mukoze ibindi biganiro tukareba uko twaganira kuri iki kibazo cyawe cy'ibigo by'imfubyi n'amashuri y'imyuga urakoze cyane twibutse rero abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kugaruka ku byerekeranye no gushyira abana mu mashuri Uh, bwana ndayambaje ngarutse gato inyuma uh, umwa- nk'umwana sinzi ukuntu ikibazo cyo gushyira aba bana mu mashuri mu buryo uh, uku byahindutse sinzi uko ababyeyi baba barabyakiriye cyangwa se niba mwarabashije mwarabanje kubijyamo inama ndibwira ko harimo abakibyibazaho byinshi cyane aha nabaza nk'umwana uzaba agiye kwiga kure y'iwabo azaba afite uburyo bwo gucumbikirwa cyangwa se mu- no mu byo muzashingiraho muzareba akarere umwana akomokamo n'urugendo ashobora gukora kugira ngo umwana uvuye mu majyaruguru ajya mu majyepfo cyangwa se eh, mu burengerazuba ajya mu burasirazuba ibyo byo hari icyo mubireberaho mu buryo bwo gutanga imyanya mu mashuri Eh, ibyo turabireba cyane kubera ko nk'uko nabivuze ya ngingo ya gatatu cyangwa ya nkingi ya gatatu yo kureba ahantu hari imyanya buriya iyo umwana tugomba kumujyana mu ishuri ah, turi ikintu bita proximity Ah, nacyo turakireba cyane cyane iyo atari ishuri aho abana biga bacumbikirwa iyo rero mu by'ukuri ari ishuri abana biga bacumbikirwa aha ariho hose burya umwana tumujyanayo ariko niba ari rya shuri abana biga bataha eh, aho ngaho ho tubyitaho cyane tukareba ko umwana bitewe n'ishuri avuyemo bitewe n'ishuri eh, kuba riri hafi y'iwabo kubera ko buriya tuba dufite imyirondoro yabo yayindi bujuje mu gihe buzuzaga amakuru ba- bitegura gukora ibizamini bya leta icyo ni ikintu tureba cyane kugira ngo mu by'ukuri udafata umwana wo mu karere ngo umujyane mu kandi karere katarake hanyuma ejo mu gitondo wa mugani ubuzima bw'ishuri bubunanire bitewe n'uko arimo kugorwa no gushaka icumbi ari kwitekera se cyangwa se yanabuze n'aho aryama cyangwa se hari n'ibindi bibazo ashobora kugira burya cyane ko baba agomba kurerwa cyangwa gukurikiranwa buriya umwana aramutse agiye ahantu kure nta buryo bwihariye bwo kugira ngo azabeho nabwo bishobora kubura kumuviramo ibindi bibazo byaba ibyo kuba yararurwa n'abandi bantu cyangwa se no kuba yahohoterwa ibyo byose rero kuba dushinzwe uburezi uburezi buriya ni ikintu cyagutse ibyo byose tuba twabirebyeho yumvikane neza yuko rwose abana bajyanwa mu mashuri ya kure y'iwabo ni abana baba bagiye muri ya mashuri bazigamo bacumbikirwa hanyuma abaziga mu mashuri aho bagomba kwiga bataha birumvikana ko bashyirwa mu mashuri hafi y'iwabo Mhm. Ye. hanyuma se ababyeyi muganira nabo nk'u- nk'izo ngendo mwakoraga mu mashuri ah, ababyeyi cyangwa se tuvuge duhereye nko ku- ku- ku babyeyi hanyuma mukaza kutubwira n'uko n'abarimu babyakiriye muri makeya ko turi hafi tugana ku musozo
Eh, icyo navuga ni uko ababyeyi barimo ibyiciro bibiri ariko icyiza nk'uko nagiye mbyumva mu biganiro bitandukanye ndetse na za komanteri wenda bagiye bandika muri social media cyangwa se no ku zindi mbuga usanga mu by'ukuri ababyeyi barabyishimiye bakavuga bati wa mugani byari bigeze igihe y'uko ibigo byose bifatwa kimwe abana bose bagahabwa amahirwe amwe ku burezi kurusha uko abantu bakomeza kugira mu mitwe ibigo byo kuvuga ngo ibingibi ni ibya excellence ibindi bakavuga bati ibyo ngibyo na second hand mu by'ukuri ngo ni kategori ya kabiri cyangwa se n'ahantu umuntu ajya yabuze ahandi ajya Eh, baravuze bati ibingibi rero ni ibintu byo kwishimirwa cyane ko buriya uburezi ni ikintu gikomeye cyane niba sosiyete yacu ntawikumira niba sosiyete yacu ntabuheza ni gute noneho twagera mu mashuri nayo tukayashyiramo ibice Eh, ikindi gice ndi kuvuga ni icy'ababyeyi bavuga bagifite ingingimira bakibata ariko si ibyo bintu ibyo bintu ni uko wa mugani bitaramenyerwa ariko ntekereza yuko nabo bazabona ibyiza byabyo ntekereza ko bazabona umusaruro wabyo ku ruhande rw'abarezi abo twashoboye kuganira kugeza ubu baravuga bati uriya ni umukoro ukomeye kuri twebwe habo nashoboye kuganira nabo by'umwihariko bo mu mashuri ya yandi yari amenyerewe barakubwira ati bariya bana se tuzabagenza gute ndavuga by'umwihariko ba bana wenda batsinze ku kigero kiringaniye urumva ko yari amenyereye kwigisha rya shuri ry'abana bafata mu buryo bwihuse noneho ubu ngubu tumuhaye n'abandi bana navuga bizamusaba gutegura bizasaba gushyiraho uburyo bwihariye bwo kubakurikirana kugira ngo nabo bazamure birumvikana ko ni umukoro tubahaye ariko icyo tugomba kumenya ni uko iyo urera n'umubyeyi mu rugo buriya niyo waba ufite abana bane batanu bose ntabwo ariko waba ufite ubushobozi bumwe ubwo rero ntabwo ugira umwana ukavuga uti uyu nguyu ni we mwana nzashyira ku ibere cyangwa se n'uyu mwana nzakurikirana gusa abandi bo nta kigenda boya iyo uri umubyeyi nka leta mu by'ukuri abana bose ugomba kubareberera kimwe ku ruhande rw'abana birumvikana muri abana make cyane nabo eh, bamwe ntibaramenyera bakanavuga bati kiriya kigo hariya mu njyanye ni kure simpazi ariko mu rwanda nta hantu umuntu agenda ngo arara atahageze icyo tubasaba ni uko mu by'ukuri aho bagiye bagenda bahishimiye kandi nk'uko nabivuze tuzabaherekeza muri uru rugendo amashuri Mm.
arimo yose ni amashuri y'u rwanda ni amashuri ya leta ni akorana na leta kubw'amasezerano yego murakoze tuzabarebera umunsi ku wundi murakoze cyane rwose dr irene ndayambaje umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu rwanda nshimiye kandi n'abagize uruhare muri iki kiganiro bose abaduhamagaye na ba enjeniyeri badufashe ku buhanga bw'ibyuma keri nashuwan na geoffrey mutagoma wakiriye amatelefone yanyu mwari kumwe kuri mikoro na eugenia mukankusi mugire ibihe byiza
bakunzi b'ijwi ry'amerika kubera ibihe by'ubukonje bukabije buvanzemo n'urubura abanyamakuru bacu ntibashoboye kuza ku kazi